iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika turi igenekerezo rya cumi na gatanu ukwezi kwa kabiri k'umwaka wa bibiri na cumi n'indwi miriwe neza nshuti muteze amatwi ibiganiro by'ijwi ry'amerika risamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri cya cumi n'umunani muri kumwe na jowe diane nahazwe ndongoye ibiganiro by'uno mwanya mbega ufise inka nkavyuka mu gatondo agacakarira agasasira yanka ukaronka utwatsi hanyuma rero ukaja gutabira twaracotse abavyeyi turigisha ibibondo uyu ni umwe mu babyeyi bo mu ntara ya bururi bavuga ko bariko bahitamo gukura abana mu ishuri bakaza kubafasha udukorwa dutandukanye two muhira kubera ubukene ugaca uharura amafaranga ayo mabati mirongo ibiri yogurwa imisumari ibiti haca yikora kuri bwa bwatsi hama agasakara akaraba ukungene nawe ashobora kwingunganya bakabaho n'umuryango n'uwo mupfasoni Uyu nawe ni umwe mu misore yo mu ntara ya bubanza yamiriza ingingo iheruka gufatwa yuko atawusubira kurongora mu nzu ya nyakatsi navyo nyene turabigarukako hagati aho impunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi ya nakivala zifise abashitsi bavuye i bujumbura mutibande inyishu ni muri kino kiganiro mugume ku maradiyo yanyu ariko imbere y'amakuru avugwa mu ntara no mu makambi ndabemereye mbanze ndababwire muri make ko leta z'ubumwe za amerika zatangaje ko zigiye guha igihugu c'ubuganda imfashanyo y'amafaranga arenga miliyoni mirongo ibiri na zitanu z'amadolari agenewe gufasha ico gihugu guhangana n'igitigiri kinini c'impunzi zihunga intambara iri mu karere ko muri afurika y'ubuseruko ivyo vyatangajwe kuri uno wa kabiri n'uwuserukira amerika mu gihugu c'ubuganda debora malak mwomenya ko igihugu c'ubuganda cakiriye impunzi zirenga umuriyoni ababa bihumbi amajana indwi muri abo bakaba bahunze ingwano uri mu gihugu kibanyi ca sudani y'umanuko kuva mu kwezi kwa cumi na kabiri k'umwaka wa bibiri na cumi na gatatu uwuserukira amerika muri uganda debora malak amenyesha ko ashima inyifato y'igihugu ca uganda ko bijanye n'impunzi n'uburyo ico gihugu cagumye cugurura imiryango yaco ku mpunzi amafaranga leta zunze ubumwe za amerika yatanze azokoreshwa mu bijanye n'amazi meza isuku mu makambi y'impunzi kugwanya amabi akorwa afatiye ku gitsina hamwe no kubandanya gukingira impunzi ambasaderi malak yasabye ibindi bihugu gufasha kurushiriza ishami rya onu ryitaho impunzi rcr n'ibindi bihugu vyakiriye impunzi onu yatangaje ko impunzi z'abanyesudani y'umanuko zashitse mu gihugu c'ubuganda kuva mu ntango z'uno mwaka iryo shirahamwe rikamenyesha kandi ko igitigiri c'izo mpunzi ciyongera ku munsi ku munsi muri make kandi abantu barenga ijana baraguye mu ishamirano yabaye muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo hagati y'abasirikare ba leta n'umugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho iyo mishamirano yabereye mu ntara ya kasayi yo hagati mu matariki ya cenda na cumi na gatatu z'uku kwezi kwa kabiri icuka kibi cari gisanzwe hagati z'izo mpande uko ari zibiri cagiye kunyuka inyuma yaho abasirikare biciye umutegetsi w'uyo mugwi mu kwezi kwa munani mu mwaka uheze wa bibiri na cumi na gatandatu Lise Torsel umuvugizi w'igisata kijejwe agateka kazi na muntu muri ONU amenyesha ko uyo mugwi waciye utangura gukora ibitero ku nzego za leta Torsel yatangaje ko abanshi mu bagwanyi b'uyo mugwi bagizwe n'abana Torsel akamenyesha kandi ku itariki ya cenda muri uku kwezi kwa kabiri habaye igitero mu kaguriro kari muri iyo ntara abagore bashika kuri mirongo itatu n'icenda barahasiga ubuzima ibiro bijejwe agateka kazi na muntu muri onu bikamenyesha ko vyegeranije amakuru kubisha bwakozwe n'imigwi igwana kuva mu kwezi kwa munani mu mwaka uheze kandi ko bitewe amakenga n'igitigiri c'abapfa gitera ciyongera bigasaba ko hoba amatohoza ku bwicanyi bumaze imisi bukorwa n'impande zigwana umwe mu bategetsi bakomeye mu gisirikare ca Sudani y'umanuko yatanze imihoho mu mabanga ajejwe generali Thomas Cirillo uh, yagiriza perezida Salva Kiir ko yahinduye igisirikare akakigira umugwi ukorera ubwoko aturukamwo mu rwandiko yashikirije umusirikare wo mu rwego rwo hejuru yagirije perezida Salva Kiir ko atubahiriza amasezerano yatewe ko igikumu mu mwaka wa 2015 hagati ya leta n'ingabo zari zirongowe na Yek Machel yahoze ari umushikiranganje wa mbere ya Sudani y'umanuko General Toma amenyesha kandi ko perezida Salva Kiir abandanya umugambi w'ihonyabwoko no gutuza abantu mu matongo yabo ateni wek ateni umuvugizi wa perezida Salva Kiir arahakana ivyo birego ateni avuga ko generali Toma ari umwe mu basirikare bamaze imyaka myinshi kandi ko yari afise uburenganzira bwo guhindura ibitagenda neza radiyo ijwi amerika mutwumvira kuri efuperi mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na efuperi mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwanda naho tukumvikana kuri efuperi ijana na kane n'ibice bitatu mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwo kuri interineti yacu ari wowe zitatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu komu no ku rubuga rwa fesibuke aderesi yacu ni vewa radiyo yacu ikiganiro ni iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu tubanze tunyarukire mu ikambi ya nakivala iri mu gihugu c'ubuganda aho umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu c'uburundi pascal barandagiye agendeye abashitsi bo muri iyo kambi ya nakiva age- yagendeye murantunga impunzi z'abarundi zahungiye muri iyo kambi ya nakival ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umwe mu mpunzi ziri ngaho mu kambi ya nakival ariko adashima ko tumuvuga izina na gato mwiriwe neza
Mwiriwe neza ego abashitsi babagendeye bamaze gushika canke baracari mu micungararo mu kanya mwari mwambwiye ko bari mu micungararo batarashobora kubashikira ubu baba barabashikiriye
yego mu kanya gaheze basiheje gushika Ah, ubu bariko ah, barashikiriza amajambo ni ukuvuga ko atanguye eh, u- u- uwurongoye ikambi ngaha yakira abashitsi hama n'uwujejwe im- impunzi ngira ngo ku rwego rw'igihugu ariko aratubwira ivyerekeye n'ivy'ubuhungiro n'ingene umuntu ataha ah, n'ingene bi- byose bigenda mu- mw'idonido ego Eh, ari- ariko mu mu- mushikiranganji nabo bagendanye ntibaratangura kuvuga Eh, twabibutsa ko kandi ba- bana bagishika abanyagihugu ba- banse yuko eh, bijya vyuma bifata ama- amasanamu vyokora hanyuma barabibemerera mu nyuma mugabo basebe barabasigurira ko ari ivy'abamenyeshamakuru b'abaganda bobo atavyuma bifata amasanamu bazanye ego n- muravuze ko hari urongoye impunzi ku rwego rw'igihugu n'urongoye impunzi z'abarundi n'amajambo bagi- bamaze gushikiriza imbere ko tubasaba mukatubwira make mu vyo bavuze umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu c'uburundi pascal barandagiye ari kumwe nande wundi bagendanye Eh, umushi- umushikiranganji pascal bandagiye kuko n'abandi bashika nka batanu bagendanye ntibaragira ntibaratwidondora bobo Eh, hari hakiri iryo jambo ry'uwo bita rdi ino eh, bisigura n'uwujejwe ivy'impunzi Eh, bobo ntibari bwatwidodora akanya turiko turavugana eh, nti- nti- ntiyari bwatangure kwi- kugira ngo adondore abo bari kumwe ariko ari kumwe n'abapfa- n'abandi bapfasoni babiri n'abantu b'abagabo ni nka delegasiyo y'abantu bashika nka batandatu cyangwa indwi ego urongoye impunzi ku rwego rw'igihugu n'urongoye impunzi mu ikambi ya nakival mu byo bavuze bike n'ibyahe mwotubarira
no no kwibutsa gato nkosoye ko uwurongoye impunzi eh, zi- zi- ziri na kivare ntaratangura kuvuga eh, ariko eh, ndabona bariko barakoma amashyi si- si- sinzi ko yoba atanguye ariko hari hamaze kuvuga ubu yara eh, a- a- arongoye impunzi ku rwego rw'igihugu aho yavuga yuko eh, twotekana tukakumviriza ibyo umushikiranganji agira avuge hama n'ibyo twobaza tukabibaza mu mutekano anadusigurira ko igihugu cy'ubuganda ari igihugu cy'amahoro rero natwe twogerageza eh, kugira ngo ntituyahungabanye tuje kubyumvira naho tutogira icyo dushimye ariko tubigire mu rupfasoni mu makuru ndiko ndasoma ku mbuga ngurukanabumenyi na cane cane ku binyamakuru bimwe bimwe nka rfi baravuga yuko ikizanye umushikiranganje wo mu gihugu c'uburundi aje- w'intwaro yo hagati mu gihugu hari ugusaba ko muhunguka mu gihugu c'uburundi ari nkamwe bibasaba muriteguye guhunguka
Eh, nibaza yuko eh, eh, sinibaza ko biteguye ariko eh, ku bwacu twibaza ko igikorwa ariko arakora nicyo yari guhereza ko bari kubanza bakarondera amahoro amaherezo yo kurondera amahoro bakaza bakatubwira tugahunguruka kuko nibaza yuko baratwumvise ibiba mu burundi kuko eh, naho turi mu buhungiro turumva amakuru yaho sinibaza ko haragera ko umurundi yahunze eh, hagera ko ahunguka kuko sinovuga ko hari kirahinduka kuko abapfa baguma bapfa abapfungwa baguma bapfungwa Eh, murazi yuko eh, n'ab- n'abitwa ko bahungurutse si nabo ba- bamwe bava muri kongo murazi iyo bashikijwe bose bari mu mpimba sinibaza rero ko natwe aricyo twaba twifuza imana yaradufashije tugashika ngaha nibaza rero ko hataragera botangura bakarondera amahoro mu gihugu hama icyo gikorwa bagikora mu nyuma murakoze cyane rwose turaza kugerageza tubandanye dukurikiranira iyo nkuru ku buryo burambuye makuru yacu yo hanyuma aza kuza tukibutsa ko wahungiye ngaho mu ikambi ya nakivale ari kuri muri benshi badashima kwivuga amazina ku mvu z'umutekano wanyu nuko rero abasore bibubanza ngo murabujije kurongora mudafise inzu zubakishije kijambere ibyo biri mu ngingo iheruka gushikirizwa na buramatari w'iyo ntara mu nama y'umutekano yabereye kuri uno wa kabiri muri zone ya muzinda turi muri komune ya rugazi bamwe mu begwa n'iyo ngingo none babivuga ku iki evariste nziko banyanka umunyamakuru wacu akora ngaho ibubanza yaciye ijya n'ino iby'iyo nkuru abasore bo mu ntara bubanza bageze kubaka izabo ntibagiye guhabwa uburenganzira bwo kwandikwa batubatse inzu zisakaje amabati iyo ngingo yashikirijwe kuri uyu wa kabiri na buramatari w'intara bubanza hari mu nama y'umutekano yabereye muri zone muzinda ya komine rugazi taxise niyongabo agahamagarira abarongoye amasengero n'abajeje intwaro gushyira mu ngiro iyo ngingo abakozi b'imana bari ngaha babyumve badufashe kirazira ko mu ntara yacu ya bubanza hari umusore n'umwe arongora atarubaka inzu y'amabati iyo ngingo twayifashe kuko tuzi akamaro k'urugo n'akamaro k'inzu ugiye kurongora utagira inzu uri umusore uri umurimyi hanyuma ukazana umukenyezi ukabyara umwana wa mbere ukabyara umwana wa kabiri umwana arazimbye umwana arazimbye umwana aragoye kurera kugira ngo uze kwiyumvire kuronka amahera yo kuzubaka ya nzu uzosanga atari ikintu coroshe abegwa n'iyo ngingo ni ukuvuga abasore bageze mu bigero bavuga ko iyo ngingo itoroshe gushyira mu ngiro nijimbere gilbert wo kumuzinda avuga ko ubukene barimwo bubatuma badashobora kubaka inzu isakaje amabati nta musore ashobora kuronka amafaranga yo kugura amabati turabye igiciro cy'ibati ayo kigeze ko kugera uno munsi ibati rigeze ku bihumbi cumi na bitandatu cumi na bitanu n'amajana atanu ni ukuvuga ko ata muntu ashobora kuronka inzu y'amabati mirongo ibiri ugaca uharura amafaranga ayo mabati mirongo ibiri yogugwa imisumari ibiti hari n'igihe benshi imbere bataba ni mu gaparasera baba ntamaparasera ba- bafise nka benshi ni ukuvuga nk'umuntu aba nka ruguru mu misozi akaba afise ubwasi bwiwiwe mu gatara nka sekuru yamusigiye akaba adashobora kuronka ahantu akura amafaranga y'amabati aca yikora kuri bwa bwatsi hama agasakara akaraba ukungene nawe ashobora kwingunganya bakabaho n'umuryango n'uwo mupfasoni abandi babona ko iyo ngingo yafashwe igihutihuti abo yiga batabajijwe claude nahayo nawe nyine wo kumuzinda abona ko bitazoroha ko iyo ngingo ija mu ngiro avuga nk'uwa mbere ko kubaka inzu isakaje amabati bivana n'amikoro ya buri muntu je kuri je ndabona umenga nta makosa arimwo biravana n'ingene umuntu aba afise mu mufuko kandi iyo bafata ingingo barakwiye kumanza kuza gutemberera ingo bakaraba ingene zifashe kubera hariho abantu bavukiye mu bukene adashobora kuronka inzu y'amabati Eh, aho rero na- ni amakosa gufata ingingo batarabye abandi birabiye ko gusa ntiribe nkitegiye ko gusa ni uguteguza abantu kubwira barondere bareke ku- kurera amaboko mugabo inzu z'ibyatsi vrema ntizizobura mu burundi ntizizobura je ndashobora kuyironka y'amabati canke nkaba ndayifise muga hariho mwene wacu canke kanaka adashobora kuba afise iyo nzu y'amabati buramatari w'intara bubanza ahamagarira abarongoye gufashanya kugira bikunde abasore bageze gushinga izabo baronke uburaro bwiza uwo mutegetsi yakariye abarongoye kugira bagabanye umurindi bariko mu kurondoka buramatari tarasisi niyo ngabo avuga ko ibiharuro by'abana bavuka buri kwezi mu ntara arongoye ari umurengera afatira ku biharuro by'abana bandikishijwe mu kwezi guheze abana baje kwiyandikisha ku gihe ku rwego rw'intara ni amajana indwi hafi na mirongo itanu na bane abiyandikishije bacerewe ni hafi amajana umunani uteranije abo bana rero banditswe mu kwezi kumwe ni abana igihumbi hafi n'amajana atanu barenga none wumva tubyara abana igihumbi n'amajana atanu ku kwezi mu ntara mwumva amanda izohera tugeze imyaka itanu mwumva tuzoba tugwi- tugeze ku bana bangana iki namwe nimuce mugwiza murabe Eh, iyo rito turiko turabivuga rero tubahimiriza kuvyara ku rugero nimwumve impamvu tubivuga tuba dufise aho tubikura turabasaba rero yuko vy'ukuri iyo ngingo mwoyubahiriza iyindi ngingo yashikirijwe n'uwatwara intara ya bubanza mu nama y'umutekano yo kuri uyu wa kabiri niyo kubuza guteragira ibigazi aho hose umuntu yifuje asaba abafise uwo mugambi kubanza kubimenyesha ababijejwe kugira babe ari bo batanga uruhusha ibubanza mu burengero bw'uburundi evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika
Urakoze Evariste. Nga impande y'Ibubanza mu ntara ya Cibitoke uh, hariho imiryango yazindutse gufasha abantu bugarijwe n'inzara ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru wacu Diane Ndonse mwiriwe Diane.
Mwiriwe neza Ni Diane.
muri ni mu ntara ya Cibitoke i commune ya Mu ntara ya Bubanza.
mu ntara ya Bubanza muri Antunga. Yego. Ni naco gituma nari mvuze nta ndidinganya buke buke kuko twari twiteranije ayo mantara uko ari abiri. Hari rero eh, abaje gufasha imiryango yo ngaho ibubanza yugarijwe n'inzara mbega wasanze vyifashe gute imbere ko tuvuga baje nuko ba nivyo baba ba- bazaniye.
Ah, ego ba abanyagihugu bari batonze ari benshi cyane baje bazanye udusashe n'udufuko batekererwamo iyo mfashanyo ariko benshi muri bo eh, hari abata- abaje batari ku rutonde rw'abategerezwa kuronka imfashanyo aho mbere bagumye banidoga ko badashoboye kuzironswa Ego. Eh, de- Ivy'inzara wasanze vyifashe gute muri rusange?
muri rusange inzara eh, bavuga ko ari nyinshi cyane ko uruzuba rwakiye eh, benshi abo abanyagihugu twasanze mu mirima mu, mu mihana iwabo bavuze yuko uruzuba rwatse cyane ko bose bari bakwiye gufashwa eh, kandi yuko batashoboye gushikirwa ngira ni kubera batari ku ntonde zategeza kuronswa uno munsi imfashanyo Ego, mu baje gufasha harimo nk'userukira imbere y'amategeko ishengero ry'ababatiste mu Burundi Silas Ntukamazina hamwe n'uwaserukiye ubushikiranganje bwo hagati mu gihugu imfashanyo bazanye zingana gute.
Eh, bazanye amatoni atandatu n'ibiro amajana ane eh, by'ubufu bw'imyumbati hamwe n'amatoni atanu n'ibiro ijana na mirongo itanu eh, by'ibiharage Ah, aho hakaba haronkejwe imiryango amajana ane Eh, i- umuryango umwe umwe eh, ukaba warose ibiro cumi by'ibiharage hamwe n'ibiro cumi na bitanu by'ubufu
Uretse abo baserukira ama iyo shengero hamwe n'abo baje baserukiye ubushikiranganje bwo hagati mu gihugu hari abandi bayifatikanije nabo mu kuza guseruka kuri abo banyagihugu b'ububanza.
egome hariho nk'umuryango umwe u- waserukiye witwa Everine Zipora Miburo bavuga yuko ari mu gihugu ca Australia eh, yarungikanye umuryango wiwe imfashanyo eh, yazaniye imiryango mirongo itanu n'umunani i- igizwe eh, n'ibiro amajana atatu by'ibiharage hamwe n'ibiro amajana atanu by'umuceri eh, ibigo by'umuceri eh, bavuga yuko ari amakuru bumvise ku iradiyo ijwi rya amerika aho ryashikirije amakuru y'inzara eh, bavuga yuko yari igarami- inzara yari igaramiye imiryango yo ngaho mu ntara ya bubanza Urakoze cyane gose Diane ubandanye ukurikirana iyo nkuru tuzoyigaruka ko ejo mu kiganiro iwanyu mu ntara.
murakoze namwe diane ni nahatswe
Ubu naho twerekeze muri komune ya Songa y'intara ya Bururi ivugwamwo abavyeyi bamaze iminsi bakura abana mu mashure kugira ngo bashobore kubafasha udukorwa tuwo muhira ico biva ko sikindi ngo nubukene nk'uko muvyumva muri no nkuru ya live irankunda.
abajejwe intwaro muri komine songa bavuga ko abana baheba ishure bivuye ku bikorwa abavyeyi babashiramo vyo kuragira inka baba bari mu myaka ya gatandatu y'amashure mato mato n'ay'igice ca mbere c'ishure shingiro bumwe mu buzi bakoreshwa n'abavyeyi ni nko kwahirira inka kuzirarira hamwe no gukama nk'uko amakuru dukura mu bavyeyi avyemeza uyu mwana Elvis irakoze yabaye buhebeshwe ishure n'abavyeyi biwe tumusanze ku mutumba yengero Mugabo avuga ati natangwa nyine nteba nyine ba- bazi kuntangira amara kwishura wari wiga mu makanga mwaka wa gatanu tugusanze uri kuraragira ngaha none we birakunezera kubona uri kuraragira kandi warahagaritse ishuri Mm. kubera atanyemere ko mbandanya amashuri abandi batonda ku mashuri nasi ntonde tunarifuza ko bansubiza ku ishuri ko barasi naho bamwe mu bavyeyi bahakana ko batubahuka gukura abana mu ishure hari undi muce wabo wemanga ko iyo ngeso imaze gushinga imizi na cane cane mu bafise ibitungwa nk'impene canke inka uyu muvyeyi Chantal Niyongere arasigura igituma yahisemo gukura umwana wiwe mu ishure mbega ufise inka avyuka mu gatondo agacakarire agasasira yanka ukaronka utwatsi hanyuma rero ukaja gutabira akarya urabona amashure y'ubu twaracotse abavyeyi turigisha ibibondo turananuka none n'uno munsi bagarutse kunanukana natwege aho urumva ntitworohewe ahumva bitababajega mutama impamvu ni iyiri hejuru ku bategetsi amakuru dukura mu gisata kijejwe indero n'inyigisho muri komine songa yemeza ko igitigiri c'abaheba ishure barikuwemwo n'abavyeyi ari kinini ugereranije n'ivy'abaheba ku bw'imvo zitandukanye dieudonne nkuru nziza umuhanuzi ajejwe ivy'ubutunzi mu gisata kijejwe indero n'inyigisho abona ko atagikozwe kazoza k'abana kagiye gusubira inyuma turabona ko mu mwaka w'ishuri urangiye hahevye abanyeshuri bangana igihumbi n'amajana umunani na mirongo itatu na batanu imvo nyamukuru ni ubukene ikindi gitigiri kininiya tudashobora kumenya imvo nibo dusanga ari benshi kuko nk'umwana iyo ahevye ishuri akaja muhira ntidushobora kumenya neza igikorwa aca akora ariko rero ni igikorwa gisaba inguvu za bose ahanini y'abavyeyi baba batunze abajejwe intwaro muri komine songa bemeza ko ico kibazo c'abana bakugwa mu ishure n'abavyeyi babo gisa n'ikiriko kirafata intumbero yo kubuza abana kazoza keza umufasoni dorotea niyongere musitanteri w'iyo komine iri mu bumanuko aha avuga ati mu myaka iheze haribonekeje abana benshi bahebye ishuri muri komine songa hari aho cibonekeza abavyeyi bagakura abana mu ishuri kugira ngo babaragirire inka zabo kuko vy'ukuri barafise inka batunze bariko badusubiriza abana iterambere inyuma barondere abo bafa- abakozi babafashe mugabo abana babo batere baja imbere biga amashure bamwe mu ndongozi z'amashirahamwe aharanira agateka k'ibibondo baravuga ico bategekanya gukora kugira ngo ico kibazo c'abana baheba ishure babitumwe n'abavyeyi babarungika mu bikorwa vy'ukuragira jacques nshimirimana arongoye urunani rw'amashirahamwe aharanira agateka k'abana mu burundi fenadeb akaba kandi arongoye ishirahamwe riharanira ineza y'ibibondo sojepaye burundi ikintu turiko turakora kandi dushiramo inguvu nyinshi cyane turiko turahimiriza baba abavyeyi baba abana ubwabo baba abajejwe intwaro twese duhagurukire rimwe abana bacu ntibaheba amashuri leta igikorwa ijejwe nibagerageze bakure mu nzira ibibazo vya politike biriko bituma abana bacika imitima amakuru atangwa b'amakuru ahimiriza abana kuguma kw'ishuri tumenyeshe ko mu gice ca mbere c'amasezerano akingira agateka k'abana yemejwe n'ibihugu bihurikiye mu ishirahamwe mpuzamakungu onu igenekerezo rya kabiri nyakanga mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda akarongo ka mirongo ibiri n'umunani kavuga ko umwana wese afise uburenganzira bwo kwiga gushika aronse ubumenyi yifuza ku bw'ivyo ishirahamwe onu rigahanura amareta kwama rikorana n'abavyeyi na ntaryo mu gushigikira indero n'inyigisho vy'abana biga mu ntara ya bururi mu bumanuko bw'uburundi alem ive irankunda ijwi ry'amerika Alaiva irankunda urakoze murabimenyereye ko ku minsi ya gatatu nkano mango tubashikiriza ikiganiro c'amagara y'abantu aho twibanda ku ngorane ziba ziri hagati mu gihugu mu ntara zigize igihugu c'u Burundi uno munsi rero twashimye kugaruka kuco bamwe bita utudumu ni twa tundi bavomamwo amazi aho usanga abana mu ntara zitandukanye batuvomeramwo amazi ugasanga badukoresheje amezi n'amezi mbega none ivyo bintu vyo kugakoresha ntikoge rimwe na rimwe cyangwa ugasanga karanacafuye cyangwa ugasanga kamaze imyaka hari ingaruka mbi byaba bifise ku magara y'abantu reka duha akanya diane ndonse na muganga anita munyana batubwire byinshi
muganga anita munyana ndabaye mwaramutse amahoro neza diane ku kuva hazi y'amashirahamwe ahingura amazi hano mu gihugu turamaze kubona abantu baduga mu ntara zitandukanye zo hagati mu gihugu bagenda batwaye burya bucupa babutekeyemwo amavuta canke bakabusaba abantu bariko bararengana mbiga burya bucupa igihe busubiriye gukora nta ngaruka bufise ku magara y'abantu urakoze cyane rwose kuri icyo kibazo nibyo yuko ubu unye muri iyi myaka icumi iheze urabona yuko habaye igurirana ry'amacupa atandukanye aho ubona ari bwa kinju akwavi aho ubona abantu bagenda bariko barakoresha ubwo bucupa ugasanga mbere ntagakoresheje rimwe agakoresheje kabiri gatatu kandi atari byo byagenewe muti vyategerezwa kugenda gute mu bisanzwe gadiyane burya budumu nk'uko abanyagihugu bakunda kutwita ngo utudumo abanyagihugu bajya mu ntara iyo babonye abantu barenganya bavuga ati mpa kadumo mpa kadumo cyane cyane abana usanga babubahaye kandi ugasanga ako kadumo ntuzi icyo kagiye gukora kuko nyene ku karonswa aza gufata agashiremo amazi agashiremo amavuta agakoresha ibindi bintu kandi burya kari kagenewe gukoreshwa rimwe gusa ni kuvuga burya urya muntu ahejeje kunywa amazi kariya gacupa yarakwiye kugata mbega ugata hehe ikibazo ciza cyane rwose mu bisanzwe bisanzwe mu bihugu biteye imbere baravyita amapubele ni ukuvuga aho umuntu ata ibintu vy'imicafu barabereka bati aha anye haza gutabwa ibintu mwariye aha hatabwa amacupa y'amazi aha hatabwa amaplastiki bakabereka neza kubera iki kuko amahinguriro yabo yoyo yarategekanyije yuko ajya amacupa y'amazi ashobora gusubira kugaruka mu mahinguriro yabo hama agaheza agasubira agakoreshwa kandi ariko ni ukuvuga bakayongesha hama bagaheza bakahingurira ikindi kintu ari iyo cupa rindi cyangwa ikindi kintu kigenewe gukoreshwa muri uyo mwanya bisigura yuko twe dufise ibibazo rero ngaha mu burundi kuko tutagira aho duta bene ayo macupa rwose nurabibona nawe yuko ahantu henshi mu ntara usanga ubwo bucupa mu mabarabara ubwo nurabubona aho abantu bagenda baraduta burya anye turafise inkurikizi zitandukanye ari ku magara y'abantu eka no kubidukikije umusanzu w'amahinguriro ahanini tubona yuko agwiriye mu gisagara ca bujumbura ariko no mu ntara ya ngozi iryo hinguriro ry'amazi ririyo twavuga yuko ubwo bucupa hanini bushobora kuba bugwiriye rero mu ntara ya ngozi na hano mu gisagara ca bujumbura oya si honyine gusa mu zindi ntara ubwo bucupa bushobora kuba buhari bikagira n'ingaruka ku magara y'abantu muri rusange mu ntara zose neza cyane kuko abantu bo mu ntara baramanuka ibujumbura kugira baze kurangura aya macupa y'amazi ko baramaze kubona ko abantu babatemberera baza gutembera mu ntara basaba amazi canke iyo bagize inyigisho zihuza abantu benshi usanga basaba ku bwinshi amacupa y'amazi kugira bahereze abo bose bariko bariga kandi ubwo bucupa bw'amazi umva ntibusubira kumanuka buca buguma hagati mu banyagihugu uko nyene ubivuze dusubiye inyuma ntimwatubwiye batubwiye ingorane ubwo bucupa butera ku magara y'abantu ingwara abantu bashobora kugwara n'iziye nta wozivuga ngo ni ingwara ni bwa mbere ariko turashobora kuvuga ingwara y'ubucafu kuko murabona akantu ugiye kuvoma muri rimwe ukanywesha umunwa hama akanywesha uwundi umuntu ugasanga bari ko barandukizanya hagati yabo ingwara zica mu kanwa urabaze nk'abana nk'ama angine nk'ingwara z'inkorora ugasanga baradusangiye ari abana batanu mu muryango icyo nico ca mbere hama ikindi ca kabiri inyigisho zitandukanye zarerekanye yuko haniniya ikintu gikoze ayo macupa bita bisphenol a arico kigira intambamye mu magara y'abantu kuko ngo burya yo amazi agumya abikwamo kiraheza co nyene kikihindura ugasanga kirahindutse uko novuga gutega yemwe gihinduye ibara oyaye apana guhindura ibara ahubwo co nyene kirarekura ibindi bintu ngo bishobora kuba bifise inkurikizi ku magara y'abantu hari abavuga yuko ubwo bucupa butera ingwara ya kanseri vyoba ari vyo ivyigwa ntibarabyemeza ariko hari ababivuga nibaza ko abashakashatsi bakiri mu nzira batohoza kugira bashike aho baha inyishu ibereye abanyagihugu leta ubwo yo ntibifisemo uruhara kugira ngo ikingire abanyagihugu nimba ubwo bucupa bushobora gutera ingwara abantu ivyo vyovyo leta irafise uruhara rukomeye hajya amahinguriro agitangura bari bakwiye kumvikana mbega ry'amacupa bazoyata gute ivyo ni ku mashirahamwe akorera mu ntara zitandukanye z'igihugu ikindi ca kabiri nibaza ko hakwiye kuba ihimiriza ihimiriza rikomeye kubwira abanyagihugu bo mu ntara zitandukanye yuko burya budumo nk'uko bakunda kubwita babukoresha rimwe gusa bakwiye kubumvisha ukuntu bobuta kugira ntibwonone isi kugira ntibwonone amagara yabo kubukoresha rimwe mushatse kuvuga yuko umunyagihugu yakabonye ashobora kugatora mu ibarabara kakaguriramwo amamesa hama ahejeje kuyakoresha gacata oya ahubwo kumenya yuko kajya gacupa yakabonye katagenewe n'ikintu na kimwe kaba kamaze kunyobwamo amazi iryo rimwe kandi riba rikwiriye iryo rimwe kuvuga kavuyemo ajya amazi asanzwe atekewemo neza cane muganga anita munyana turabakengurukiye urakoze cyane rwose diane nuko rakoze Diane Ndonsa mwakoze namwe bwe mwariko muratwumviriza ariko imbere yuko dusezerana ndabibutse gatonya yuko umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu c'u Burundi ariko aragendera impunzi z'abarundi bari mu ikambi ya Nakivara mu Buganda bimwe mu vyo ariko arabasaba nuko boshobora gutahuka nkuko amakuru ahejeje kubitwemeza amukanya ariko ngo izo mpunzi bo babona yuko hataragera ku mwanya wo gutahuka washitse turaza kubigarukako hanyuma amakuru yacu yo hanyuma mugira umunsi mwiza mu banyi no mu vyanyu muranigwe Diane Ninahazwe na Innocent Kimenyi tuzosubira ejo nkaho twahereye